iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na peter handley aloyizi bigirimana niwe urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi nari maze kubibabwira muri kumwe nanjye edi rwema mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro cya none twakihariye intashyo zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa facebook muhadusigire telefoni zanyu mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa noheli umunsi abakristu hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya yesu kristu kuri telefoni rero reka duhere kuri jean batiste wiriwe neza
niwe nyakwigira imana uri hehe jean batiste
ndi hano mu burundi mu gikorwa cya kirundo muri komine gatumburango ni amahoro
ni amahoro no kuri turashima imana yego hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya noheli no gusoza umwaka uyu mwanya turawuguhaye nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza
ndagushimiye cyane dirubema kubera ko cyane kumuha akanya reka ntangurire ku muryango wanjye nyine uhereye kuri madamu wanjye kudayi elizabeth ibibondo byacu niyo nsaba jean marie claude umuryango wiwe wose marie mediatrice na nyirabarutana n'umuryango wiwe wose bienvenida rukumbi n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi murantunge ndatahije kandi jeanne d'arc ntirenganya n'ikigo cya campuze n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi umukobwa wanjye yari yibarutse eh, Mm. Ura- urako- urako- ur- urakoze cyane kuri izo ntashyo zawe dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ariko mbere y'uko dusezerana uyu iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute aho uri cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ah, ibicuruzwa ah, ibeyi rizamuka aho ngaho mu kirundo byifashe gute
reka reka reka reka mu ntoki imana biragoye hano ideyi ideyi ideyi ideyi y'ibiryo yaraduze rwose cyane rwose ideyi yaraduze cyane kandi ubu turi mu isarura ry'ibishyimbo Mm, gerageza ko tubasarura ariko imvura tu- itumereye nabi cyane ntitworohereza bituma dusarura ubu imvura inyagira ibiteke gusa nibyo twa- twandura reka imvura iratwiciye imirima cyane iratwiciye imyaka nta mahoro si neza cyane ntabwo tuzo noheli ntabwo tuzoyirya neza nk'uko twaba tuyikora ariko ibyo ari- ariko ibyo ari byo byose akanyama ntabwo kazabura ku meza
Eh,
akanyama ntikazabura ku meza uzakubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka
sabwe- sabwe Ah, ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza ariko reka tuzamure agasi- akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya noheli
We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Moon is bright, the spirits up. We're here tonight, and that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here that only comes this time of year, and we're simply having a wonderful time. Simply having a wonderful Christmas time. The quiet children sing their song.
wonderful christmas time indirimbo y'umuhanzi kelly roland ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya noheli no gusoza umwaka kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti Ah, kuri telefoni dufite jeremy jeremy wiriwe neza
amahoro uri hehe
Eh, ndi mucarama ariko nkaba mvuka mu rumonge aho ni mu gihugu cy'u burundi
yego iminsi mikuru muyiteguye gute byifashe gute aho ngaho mu cyarama
ya minsi mikuru tubona nk'iyisanzwe kuko tubona umenge ibintu byose byarabaye nabi Mm.
kare umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango ariko byarabaye nabi byarazibye rwose agaprimusi umuntu yafata ntikakiboneka agafana karaduzibe yumva n'ikibazo tuka- ni ukuvuga yuko umunsi mukuru wa noweli n'umwaka mushasha tubona ibisanzwe nk'umenga ni amaganya gusa Mm. Eh, hanyuma duhe duhe nk'urugero ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubu ngubu kigeze kuri angahe
ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa ibihumbi umunani ariko ubu kigurwa cumi na bibiri Mm.
Eh, fanta dufate ifanta yagurwa amajana ndwi n'itanu amajana munani uruduga igihumbi Mm.
ni ukuvuga yuko umuceri nawo nk'ikiro kare cyagurwa bibiri n'atanu ubu kigeze ku bihumbi bine birahenze cyane
birarenze rwose birahenze urumva n'uwajya ubugari ikiro kigurwa ubu kigurwa bibiri n'atanu
Eh, nubwo ibintu nubwo ibintu bigoye jeremy ariko ijwi rya amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nka batanu mu magambo make cyane Eh, nkaba ngombye cya mbere na mbere kuyifuriza umunsi mukuru wa noweli umutambukanyi wanjye ari mu rumonde nishimwe dakine Hello?
turakumva komeza komeza
Eh, n'umubyeyi wanjye rurafo dansi na mama yitwa fitoyi clotilde na bene wacu bose n'abagenzi
Mm.
n'umu- n'abagenzi fita sinzi ko banabyumva iyo boba bari bose
Eh, kubyumva wenda biragoye ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije
ego nkandayifuriza umwaka mushasha na noweli nziza urakoze cyane jeremy mu cyarama akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika
oge merci
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Be
Last Christmas nk'uko nari mbibabwiye ni indirimbo zirimo kudushyira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse ah, no kwizihiza umunsi mukuru wa noheli umunsi abakristu hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya yesu kristu kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika samu wiriwe neza Sa- samu wiriwe neza uranyumva samu
ndakumva neza uri hehe
ubu tuvugana ndi nyabugogo kigali mu rwanda nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane ubu byifashe gute
nyabugogo uko ngenda twabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane imodoka zirimo ziragenda ari abantu n'uruvunganzoka ariko kubera a- abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane abanyeshuri barataha hari n'abava mu- muri kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe babo
Eh, Eh, hanyuma se ubusanzwe mu kanya navuganaga na- na- n'abakunzi b'ijwi rya amerika bari mu gihugu cy'u burundi bambwira ko ah, muri iki gihe cy- cy'u- cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane aho i kigali mu rwanda ho byifashe gute
hano i kigali mu rwanda ibintu birahenze bimaze iminsi binahenze ntabwo bihenze uyu munsi gusa bimaze iminsi bihenze aho ibi- ibintu by'ibishyimbo byarahenze umuceri warahenze inyama zo bamwe barazibagiwe cyane Mm. hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane
Eh, ndi- ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka gicumbi mama na papa ndifuriza noheli nziza umukunzi wanjye bita kizine ndifuriza noheli nziza murumuna wanjye bita zirikwa teofile nkanifuriza noheli nziza n'abantu bose twigana muri ayipiyarasi ya kicukiro
urakoze cyane sama uri nyabugogo mu rwanda Ah, ugire umunsi mwiza wa noheli no gusoza neza umwaka
murakoze cyane namwe noheli nziza n'umwaka mushya muhire urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga uyu munsi ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'ijwi ry'amerika mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu noheli nziza n'umwaka mwiza kuri telefoni dufite oze wiriwe neza oze uranyuva
yego ndimo ndabumva uri hehe
Eh, mperereye mu mujyi wa kigali kigali Kimihurura.
kimihura ni amahoro
Eh, ni amahoro turashima imana nta kibazo Eh, iminsi mubigi- muyiteguye gute
Ah, iminsi tuyiteguye neza turimo turitegura ivuka rya yesu kirisitu nta kibazo abantu hirya no hino urabona ko bameze neza bose barishimye Eh, n'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda rwose urabona ko nta kibazo muri kigali kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na covid cumi n'icyenda nk'uko byari bimeze imi- imyaka ibiri ishize ubu ngubu agashya muri kigali ni agaki
Eh, urebye mu gutandukana biri hagati y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe na bibiri na makumyabiri na kabiri uyu mwaka rwose abantu barishimye ntabwo iyo ugiye mu mujyi wa kigali hagati ubona ko abantu ari uruvunganzoka barimo baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru indabyo ibiti byo kudekora urabona ko hari imitandukaniro rwose cyane cyane rwose Mm, hanyuma ibyishimo ku bantu bose samu tuvuganye ari nyabugogo ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe ku buryo eh, kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa noheli cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye kuri wowe eh, wowe ubona ibintu bihagaze gute
Ah, muri rusange amezi ashize amezi ashizeyo ibiciro byarazamutse ku masoko haba ku biboga haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye Eh, ariko nubwo byabashije ku hari abantu byabashije kwa ku- kutiyakira neza ubu ngubu abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo ndabona umunsi mukuru uzagenda neza kandi ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye ikindi ni ukwihanikisha ukajya kuzamuka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu nzi neza ko umwaka azabusoza neza kandi mu byishimo icyo uvuze ni ingenzi cyane buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu mu cy'ingenzi bushobozi bwe yego urakoze cyane hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo eh, ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire
murakoze cyane mbere na mbere ni nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'ijwi rya amerika babashije gutekereza ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi muri rusange Eh, ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye Eh, wanjye hirwa sandrine turi kumwe muri kigali ndetse n'abana banjye Eh, ndifuriza noheli nziza ah, umuryango wanjye uherereye mu karere ka ngoma Eh, umuryango wanjye uherereye mu karere ka eh, mu karere ka karongi Eh, ndifuriza noheli nziza eh, databukwe n'amabukwe baherereye mu ntara y'uburasirazuba Eh, ndifuriza noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye abaherereye mu karere ka karongi mu murenge wa rubengera abaherereye mu karere ka karongi mu murenge wa gishyita bose ndetse ndifuza noheli nziza z'igihugu muri rusange baba babashije kudutekerezaho kandi ndifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na gatatu bazawinjiremo neza kandi tuwinjiranamo ingamba nshyashya murakoze cyane oze ndagushimiye cyane kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa noheli no gusoza neza umwaka urakoze cyane murakoze cyane oze rero yari abivuze ko yifuriza abakozi b'ijwi ry'amerika umwaka mwiza na noheli nziza Ah, nagira ngo nanjye muri aka kanya nifurize ah, bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi abari mu gihugu cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Kongo muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya ruguru abari mu Rwanda abari muri Tanzania abari muri Kenya abari mu Bwongereza ah, n'abandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'ijwi ry'Amerika bose tubifurije umunsi mwiza wa noheli n'umwaka mushya muhire ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose kuri telefoni mfite kandi marcel wiriwe neza U- wiriwe marcel
yego uri hehe
ndi i kigali mu rwanda nk'ibisanzwe nk'ibisanzwe ntabwo ujya uh, winyabye ahandi
urumva iyo ninyabiza ariko nkagaruka ntabwo burya umuntu avuga ngo yahinduye Eh, mu rugo ni mu rugo ni mu rugo ni kigali
Eh, yego kigali se muri iyi- mu- muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bi- bihagaze gute
muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuyeho avuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse ariko bitewe n'amikoro ya buri wese n'aho ahahira hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa bu- byo mu masupamaketi nta kidasanzwe kigeze kibaho ntabwo ibiciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati niwo wiyongeyeho magana atanu ubu ngubu ikiro kigeze ku bihumbi bitatu uwo wiyongeyeho amafaranga magana atanu yo cyari gisanzwe kigura bibiri magana atanu naho ibindi byose ni ibisanzwe cyakora ikindi cyazamutse cyane ni olive oyiro ubu nayo igeze kuri cumi na bitandatu litiro imwe ayo ni Ariko amavu- mbere- ayo ni amavuta yo gutekesha
eh, ni amavuta yo gutekesha ariko mbere gatoya ya kovide yari muri za cumi na bibiri urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibi bibazo by'intambara y'uburusiya na ukraine naho ibindi muri rusange ni ibisanzwe Mm. kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro ah, mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri amerika usanga ah, bahatatse bashyizeho ibiti byaka ama- abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye muri kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu uhatembereye cyangwa se u- uhagenda nko mu ijoro
murakoze cyane ubu ngira ngo kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza wenda nimba kuva ku murongo ndaza kuba amwe mu mafoto dufite ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo mu- ku mahoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompuwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko ni ukuvuga ngo nubwo batacana amatara yo ku mihanda asanzwe Eh.
ubu Ma- kigali irasa neza cyane abazi kigali ugeze nka convention center ku mugoroba ukagera kuri rompuwe yo mu mujyi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza kimirongo mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi ni ahantu ubu- habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho y'uko kigali yifashe ariko mbere y'uko nkurekura ah, reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe imyi- iminsi mikuru myiza
murakoze mbere na mbere mbanje kwifuriza noheli nziza imfura yanjye umwana wanjye w'imfura yitwa twagira yezu joy na justin ndamwifuriza noheli nziza mushimira no ku musaruro w'amanota yakuye ku ishuri ndetse na murumuna we eh, twagira yezu georgette blessing nawe ndamwifuriza noheli nziza birumvikana ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari basanzire banjye bahagarariwe na ziraza na emmanuel umuryango mvukamo papa abavandimwe banjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza noheli nziza bwana thomas kamirindi mukorana aho ngaho ndamubwira nifurije noheli nziza rwose ndifuriza noheli nziza umuvandimwe wanjye sirire muvunyi aherereye mu karere ka kayonza so abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga abarundi abanyarwanda b'ingeri zitandukanye mbese buri wese yiyumve ko ngewe twagira yezu marcel nifurije noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko Ura- urakoze koresha wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose mwifurize noheli nziza n'abasosarudoti bacu antoine cardinal kambanda na ekipisikopi wa kigali ndetse na musenyeri wa diyoseze ya nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru alex habiyambere nawe yifurije kugira noheli nziza murakoze urakoze cyane Marcel twagira yezu natwe tukwifurije noheli nziza ugire ibihe byiza wakoze cyane
murakoze cyane namwe mugira umugisha murakabaho radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuri telefoni dufite na ndayizeye wiriwe neza ndayizeye uranyumva ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira izindi ntashyo ziva mu bakunzi b'ijwi ry'amerika
The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town. So lift a glass
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi ikiganiro cya none twagihariye mwebwe abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo Ah, tubaho umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwa- umwaka mwiza ndetse n'umunsi mukuru wa noheli umunsi uzaba kuri iki cyumweru Ah, tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza
I just can't wait, yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want it for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, you, baby.
Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting.
All I want for Christmas is you bivuze ngo icyo nifuza kuri iyi noheri ni wowe iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey indirimbo yahariye iminsi mikuru ya noheri no gusoza umwaka radiyo ijwi ry'amerika rero ikiganiro ni muri isanga dukomeje kuba- kwakira intashyo z'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi kuri telefoni turi kumwe na jean batiste wiriwe neza jean batiste tombora
jean batiste uranyumva uburundi Ye- yego ndakumva cyane uri hehe
mpagaze i bujumbura i burundi i bujumbura ni amahoro
yego n'amahoro turashima uwiteka Mm, hanyuma se muri iyi minsi mikuru eh, abantu barimo kwitegura ya noheri n'ubunani ah, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa bujumbura
Eh, itumwa turiko turaraba mubuye eko bitegurira noheli niwo munsi mukuru gukitangura gushika Eh, nsanzwe ndi umudandaza w'impuzu ndabona abakiriya bariko baraza n'ubwo ubukene butera bwiyongera mu banyagihugu Mm.
ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa noheli turabona ababyeyi benshi baza kugura imyenda y'abana Mm.
ego Bivuze ko- ndabona bivu- bivu- uvuye bivuze muri ko- raporo yo mu minsi heza hari amasurikirasi bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara
ego na jewe ndiko ndakora urudandazwa ndiko biragenda neza Mm.
ego Eh, ijwi ry'amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe ku bijyanye n'umunsi wa noheli n'umunsi mu- wo gusoza umwaka
murakoze cyane mpereye bwa mbere kuri bamwe bw'inyene mushaka kuduha umwanya no kuba mwatwiyumviriye ko
yego Eh, turakumva komeza ubundi bugira bugira kandi nifurije noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana olivier ndifurije noheli nziza ah, umubyeyi wanjye diola ndifurije noheli nziza abashikanje tuvukana ndifurije noheli abanyeshuri dusanzwe twigana muri univerisite y'u burundi ndifurije noheli nziza ah, abavandimwe bose banzi abagenzi inshuti zanjye ndetse n'ababasi bose babifurije noheli nziza no gusoza umwaka mwiza Ah, Jean Baptiste i Bujumbura mu Burundi nanjye nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
namwe muragize neza cyane turabashimira ukuntu mutisaho n'inkuru ku mwanya ku mwanya urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na zake wiriwe neza zake uranyumva Ah, ndibaza ko atari zake ariho ubwo eric uranyumva
Ndumva cyane ndabumva uri hehe eric
Eh, ndi gushaka muri zambia rusaka zambia ni amahoro
ingoma turashima akarere kameze neza ariko haboneka nawe uko agamahuka akavura Eh,
Eh, harya ubusanzwe ubu ngubu ni igihe- ni igihe cy'imvura ah, aho ngaho mu karere kanyu
yego ni igihe cy'imvura mu gisaka ni igihe cy'imvura kuva mu ziki na rimwe Ah.
Eh, hanyuma se ah, ubusanzwe igihugu nka nka zambia ah, ni igihugu cyakoronijwe n'abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa noheli duha ishusho y'uko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa rusaka
eh, yego ntimubeshye no nk'uko bisanzwe umunsi mukuru wa noheli na n'uburyo umwaka mushyashya bara- barabyitaho cyane barabyitaho bakarita eh, ibi bintu bakunda kwatsa sinzi ukuntu nobyita iwacu i burundi babyita ino ma fireworks Mm, im- im- imiriro ituruka
yego biturika bara- barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abanyagihugu byongeye kumva hamwe n'abandi barivuga ko hari ubukene hari ubukene ntawe uzi ukuntu bi- bazowutegura ntawe uzi ukuntu uzoba wifashe ku munsi w'ejo Eh, ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu rwanda no mu burundi nabo bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze eh, ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore ku- kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye
yego ni yewe niko novuga ko ariko bimeze kuko barabyitegurira cyane bakabyibikira ama- ubu- by'amafaranga kugira banerezwe hamwe bose na- cyo kumwe na- barabibikira amafaranga ngo ku buryo iyo minsi igeze usanga ibintu byagasanga abantu baranezerewe cyane Mm. Eric rero ah, uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no, gu, no guha intashyo zu- z'iminsi mikuru akanya na kawe turakaguha
yego cyane murabe bwa mbere natangiye ababyeyi banjye bari ku musozi wa kiyanga mu kiyanga mu gihe ya kenya muri komine ya kibago mu ntara y'amakamba Eh, ngatahije n'abavukanyi banjye bose bari aho nyene reka ngatahije n'inshuti n'abagenzi bose bari barindi cyo kimwe na n'abo turi kumwe bose bose bake reka n'amagwe nyine mwaduha akanya ko gutaka inshuti n'aba- n'abagenzi nkaba ndabifurije umwaka musha- umwaka mushyashya mwiza w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatatu hamwe na noheli nziza Eric i Lusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ugira amahoro
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na michael wiriwe neza michael uranyumva michael uranyumva michael Ah, michael ndibaza ko dushobora kuba tumubuzeho gato michael uranyumva uri hehe
ubundi i kigali mu rwanda Eh, ko, ko, ko ij- ijwi ryawe riri hasi cyane gerageza urizamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri noheli
Ah, ndishimye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
yego ibintu byifashe gute ubu ngubu aho uri wowe
waho undi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura noheli ariko hari n'imvura nyinshi cyane mm.
imvura imeze nabi muri kigali rwose igwa buri munsi
cyane
hanyuma ah, ku um- hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe
Okay. Ibyo rero urumva iyo iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi iba itambutse gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize kuko muri iki gihe bisa nk'aho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi
ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'aba- na- na- n'abagurisha
n'abagurisha yego Mm. ariko ibyo ari byo byose u- uraza kugerageza urebe ko hari akantu uh, bageza mu rugo rwawe cyangwa se mukaba wishimira ibyo ari byo byose
Eh, nyine na- ako ngako na- nakubwira kuko ni kabura ariko bitandukanye n'indi myaka iba yata- yatambutse Mm.
Mm.
hanyuma rero ah, uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka Tu- umwanya ni wawe
yego murakoze cyane ijwi rya amerika mbere nanjye ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka nyanza ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye bita irankunda tomi iba muri uganda hari undi mugabo w'isi yanjye bita jerive nzeyimana nawe aho ari hose agire noheli nziza n'imyaka mushya n'abakunzi b'ijwi rya amerika bose aho baherereye mbifurije noheli nziza n'imyaka mushya murakoze urakoze cyane michael uri i kigali mu rwanda natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
yego namwe mugire umwaka noheli nziza n'umwaka mushya radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite kandi na auguste wiriwe neza
turiwe turiwe nawe ni amahoro uri hehe yego ni nanda mozambike mozambike
yego eh aho ni he uwuhe mujyi
maputo maputo mu murwa mukuru
yego hifashe gute
ah ni nyeza kabisa mutima utekeguriye neza Mm.
yego cyane hanyuma tu- tubwire nk'abantu batamenyereye maputo cyangwa se igihugu cya mozambike ubusanzwe aho ngaho uyu munsi wizihizwa gute eh, muri ibi bihe byo gusoza umwaka ibintu biba byifashe gute
Eh, ni meze neza cyane rabye abantu abantu neza neza cyane ah, ibintu ni byiza cyane kuko urabye ah, abantu baguma barengana kuruta neza cyane kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru usanga bitandukanye umunsi kabisa tubiteguye neza cyane umunsi murawiteguye neza hanyuma ku bijyanye ah, n'ibiciro ku masoko abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino haba mu rwanda muri zambia ndetse ah, na- n'u- no mu burundi batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza aho ngaho maputo ho bimeze gute
Eh, mapoto imeze neza cyane bote birya imeze neza kabisa
bimeze neza ni Gusa uku nyine biba- nyine Mm, eh, nyine ibinyobwa byaba byaraduze nyine byaba byaradutse kabisa mm,
yego kabisa nabyo byaraduze mm.
yego Eh, Auguste rero aho i Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka ijambo ni ryawe
yego natahije abyibanje arenga mu Ru- mu rumonge mu burundi
turakumva komeza Eh, ndatahije eh, ndatahije bose bose abata- n'abatanzi bose ndabatahije cyane ababyeyi banje bose nabibagira ku mugomere mu burundi mu rumonge eka bose bose bazi ku izina ry'iwanjye ndabatahije
Auguste uh, urakoze cyane aho ngaho i Maputo mu gihugu cya Mozambique udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika bahatuye ugire umunsi mwiza
twese twese aho twese tuyisangiye noel ni nziza sawa urakoze
twese twese urakoze
Have a holly jolly Christmas.
It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Oh, ho, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas.
hale jolly christmas ni indirimbo ya michael buble ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa noheli umunsi abakristu hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya yezu kristu holy jolly merry and merry christmas ya michael buble radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi kugira ngo ah, abifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo tubahe akanya babikore kuri telefoni ndi kumwe na irafasha wiriwe neza
nkuru uri hehe
ni gatsibo ahantu bita gasa
gatsibo
eee ahantu bita gasa aho ni mu mu ntara y'uburasirazuba
yego ibintu byifashe gutaho
ah bimeze neza nta kibazo pe iyo bivuze ngo bimeze neza wowe ushatse kuvuga iki
nshatse kuvuga ko tu- tugiye kurangiza umwaka neza tugatangira indi neza nta kibazo rwose nta kibazo umwuka se mu baturage uburyo barimo kwitegura u- byifashe gute bimeze gute
ah ni ibisanzwe mu minsi mukuru ibintu aba ari byiza rwose tubirimo pe imyiteguro irarimbanyije Mm, wowe se urateganya gukora iki kuri noheli
kuri noheli Mm,
ah ni ugusangira n'umuryango wanjye tukishimira umwaka nyine ko wangiye neza mm.
Mm.
gatsibo rero irafashe ah, umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa noheli no gusoza neza umwaka
yego yego ndifuza noheli nziza n'umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri nyamiyaga n'aba- n'inshuti n'abavandimwe bose bari nyamiyaga baba banzi kwa- ku izina rya birafasha refonse bagira umwaka mwiza n'abantu b'i gasange n'aho ntuye nyine naho ndabasuhuza harimo inshuti zanjye harimo pasikari hano turi kumwe harimo murumuna wanjye bugingo harimo madamu wanjye nsabimana clementina n'abana banjye babiri Mm, murakoze irafashe natwe ku ijwi ry'amerika tukwifurije gusoza neza umwaka wowe n'umuryango wawe ugire umunsi mwiza
yego murakoze murakoze radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na claude wiriwe neza claude uri he
jewe ndi mu ntara ya rutana muri komine bukemba ku mutima wa muramaruka none se ko numva uri uri kuri moto
naga izari ziriko zirarengana mu muhanda zirengana Eh, zarimo zirengana
eh aho muri utana bintu byifashe gute
ego mu rutana kweri n'amahoro n'akavura kaguru kweri nta ngorane y'ikidogo nkayo urundi kwayitura amahoro Uma- hanyuma noheli muyiteguye gute
ndabona kweri ngaha mbona abantu nk'abenshi biteguye kweri ni ibintu bishyushye nyine kweri ubwiye mu mihanda usanga bariko barapanga nyine ibyo kuba umunsi wa muhungu w'imana wa noweli kweri ahantu kweri rwose kweri ndabona ko imyiteguro yacu iwacu iwacu nayibona ndetse no ku mihanda iwacu usanga nta rutwatsi bahari nyine biteguriye umunsi mukuru wa noweli
Aho- ijwi rya amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze intashyo ku bavandimwe n'abagenzi babo
murakoze murakoze reka intashyo zanjye ndaguhere ku muryango wanjye nyine uri ngaha ku butumwa bwa marwa muri komine bukemba mu ntara ya rutana hama ng- ngende ku muvandimwe wanjye isaac imana asanzwe ari mu gisagara cya bujumbura Eh, cenze no ku mwana wa mukuru wanjye ruvuzimana kennedy asanzwe ari muri komine bukirasadi mu ntara ya gitega inzu ngaha ah, ku mutumba wa muramarwe nyine muri komine bukemba mu ntara ya rutana muri uwo mukuru w'umutumba yaribonekeza emeride hama inzu ngaha mbona umushika wanjye namvukiye angeline ndetse mbone n'umubyeyi w'intara yacu ya rutana nyakubahwa guverineri buramatari elisio n'ibitanga na minisitiri nawe nyene muri mukubano rero n'umwaka mwiza reka nsenza ngaha mbone abantu bose basanzwe bari ngaha bakoresha amamashini nyene ngaha basanzwe dukobora umuceri ngaha mu rugo bose nda- ntibagiwe bitwayirize ndababwira ati ndabifurije noweli nziza korode mu rugo amaze ibutare mboneyo witwa eh, umumotari witwa desire ndamubwira ati korode mu rugo arafuturije umwaka mushasha na noweli nziza abantu bose bazakora ngaha mu rutana bagenda bifuriza noweli nziza ndetse n'abakunzi bose b'umuguru w'umupira w'amaguru wa musozo bari ngaha muri komine bukemba mu ntara ya rutana ndabifurije noweli nziza
Ah, claude mu ntara ya rutana mu gihugu cy'u burundi nawe turamushimiye kandi tumwifuriza gusoza neza umwaka ah, w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza side is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. Oh, this Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, by your side is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me.
this christmas ah, indirimbo ya lady a ni zimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu mu minsi mikuru isoza umwaka irimo noheli aho abakristu hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se bizihiza ivuka rya yezu kristu tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho ku bavandimwe n'inshuti zanyu kuri telefoni mfite ernest wiriwe neza
Mwiriwe neza.
uri hehe
Eh, Ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
mu karere ka rusizi ni amahoro
Ni amahoro.
ibintu byifashe gutaho
Bifashe neza akavura kari kugwa mu y'umugoroba.
akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu rwanda no mu burundi
Eh, Kaguye hose.
none se ntikazazambya umunsi mukuru
Eh, Ntabwo kazawuzambye.
aho i rusizi se umunsi mu witeguye gute gerageza uduhe ishusho y'uko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura
Rusizi ifite guverineri, uzi ni umunsi mukuru nk'abakirisitu tuba twizihiza cyane cyane dukunda kuwuhimbaza tujya mu misa ahandi tukitegura na- tugategura n'abana twishimana n'imiryango yacu muri rusange nubwo bwose ibiciro ku masoko bitatumereye neza ariko turizera neza yuko tuzawuhimbaza
aho ngaho rusizi ah, mumaze n'iminsi harimo utubazo tw'abacuruzi urujya n'uruza rusa nk'aho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na na hakurya
mu urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajyayo abantu bafite ubushobozi nanjye najyagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubu ngubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo ba- bakigenderera nk'uko wagendaga ku- bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza ba- bagakunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ubona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero ah, reka duga- tuguhe akanya kugira ngo ah, utashye cyangwa se ugeze intashyo ku bavandimwe n'inshuti zawe
Mm, mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa ndungutse alegisi uri mu mujyi wa kamembe amwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndifuriza abana b'abaririmbyi bose mu rwanda ndetse no ku isi bakurikira ijwi rya amerika bazwi ku izina rya puri kanteresi ndasuhuza n'umukunzi w'ijwi rya amerika witwa sebuhoro eustache nawe uri mu karere ka rusizi asuhuza na, na muyomba wanjye witwa segitire hafi uri mu mujyi wa kigali Ndasu- nawe ukunda ijwi rya amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa gihunga ba- cyane cyane bafungiye muri gereza ya rusizi abo bose ndabasuhuje gusubije nawe nziza n'umwaka musa muhire nifurije kandi n'umunyamakuru cyuma hasani nawe nziza n'umwaka musa muhire ahafungiye mu mujyi wa kigali cyane cyane n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika yitwa dimitri kemukizimu nawe mwifurije nawe nziza n'umwaka musa muhire hamwe na eric bagira ubusa n'abandi banyamakuru bose b'ijwi rya amerika mwese ndabasuhuje mbifurije nawe nziza n'umwaka musa muhire bashimira ko muba mwanatuzirikanye nk'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefoni dufite Sainte Trinite wiriwe neza
wiriwe wiriwe uri hehe
ah ni jedi mu kirundo mu burundi Kirundo ni amahoro
ah ni amahoro n'amahoro Ah, tubwira rero uko ibintu byifashe uko murimo kwitegura gusoza umwaka
ah mu gusoza umwaka twiteguye nyine neza naho ibintu byarumbye inzara nyine urwadu rwatse ehe
ibyo muga nyine muri duke dufise muri duke dufise dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bi- Yego.
nibyo bita ku bana
eh
Eh, u- u- ugafasha utifashije nawe nawe u- u- igihe uzagera icyo gihe udafite ubushobozi abandi nabo bakagufasha
yego nakwifuriza noheli nziza n'umwaka mushasha abagenzi n'inshuti
komeza Eh?
komeza turakumva okay okay ndifuriza umwa- noheli nziza umuvandimwe ariwe tonto wanje cuma deo n'umufasha wiwe beyate abari nga mu gisagara ca kirundo naca nifuriza noheli nziza n'umwaka mushasha umugenzi wanje ejene na deo Eh, nkaca nifuriza bagenzi banje twigana kuri rtc kirundo Ah, harimwo izayi misigaro jorisi eh, na- n'abandi n'abandi n'abandi na- n'abigisha batwigisha nka kuri rtc kirundo nyene ama amasimbire mu mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nka nyarunazi nicyo simbira no no mu gashoka ka muramba mbone mutama wanjye ndetse murengera ntwari piyeri karaveri Mm, no- n'umukecuru wiwe anyesi n'abo tuvukana irari murindangabo mm, n'abagenzi nyene harimwo hungu noweli noweli nepo mm, na serge na egide urakoze bari ngaho mu gash- mu gashoka inyarunazi urakoze cyane Eh.
senti tirinite ah, natwe hano ku ijwi rya amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro
Eh, murakoze cyane
I just can't wait. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for singing. I won't even stay awake to hear the magic rain declare. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do?
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro muri isanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi ah, kuzasoza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha nshimire cyane bagenzi banjye dukorana hano i washington dc nabo mbifuriza umwaka mushya muhire Na- nshimira kandi pira hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na loise bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka